Oromoo Karrayyuu akkuma torban darbe warra lafaa dubbisnee dhageessanitti waa hedduutu lafa nutti dhiphisaa jira jedhan rakkoolee isaan himatan keessaa bishaan warshaan sukkaaraa matahaaraa fi rakkoo warshaan nuuraheeraa irraa nutti dhufa jedhanidha. Roobaa Bulgaa as Ameerikaa Yuunivarsiitii Boostonitti barnootarra jira. Rakkoo Karrayyuu ka qorachaa bahe yoo ta'u as dhiyootti illee achi dhaqee waan arge soraatti himee ture. Mee sanarraa isin yaadachiisne kanneen gama mootummaa dubbisne mudheessina. Kuno.
Rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon gobaa yookaan haroon basaqaan kun uumedha beektaa. Haroon gobaa jennee beektaa haroo xiqqoo takka jira. Karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota soddomii shan waggoota afurtama duraa kiiloomeetira iskeerii sadiin caaltu. Har'aa kiiloomeetira iskeerii afurtamii lama haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaattun lafti dur horiin. Gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudhaa lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii suluun dibaddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatti dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraan ijaan arguu hin dandeenye. Har'a rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kilomeetira iskeerii afurtamii lama dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin oftee gara Affaariitiin baateera. Bishaan waarshaa. Sukkaaraa Mataharaa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo Nuraheeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma kuduraa fuduraa garaatti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faanitti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootspiriin kanatu yaa'a hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukee ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan Nuraheeraa sunis waan itti naquuf walduukaa dabalamee haroo kana waggoota soddomii shan waggoota afurtama keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha.
Lafa gam fudhatam lafti karrayyuu reefee warrooriiti lafti agamitti hafeefe jechuu dandeette lafa waan agamitti hafeefam.
Karrayyuun lafa parsantii dhibba keessaa duraanuu parsantii dhibba keessaa parsantii gara jaatamaa waarshaa sukkaara Mataharaa san dabalatee Nuraheera dabalatee ammas paarkii biyyoolessaa Awaash dabalatee kun martinuun lafa karrayyuudhaa parsantii jaatama fudhateera waggoota jaatama har'aatii kaasee jechuudha. Lafti karrayyuu irra jirtu parsantii afurtama hoo jenneewu sanirraa parsantii shan bishaan kun nyaataa jira karrayyuun har'a parsantii soddomi shanirra jiraataa jira.
Roobiin galateeffa namitti aaneetiin an dubbise itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa godin shaawa bahaa addee muwaddish bilbilatti xiqqoo dubbii afaanti nukuutu malee nu rakkiseetiin dubbii afaanti nukuutu malee sila waan iddoo alooteeffannaa akkan jette.
Ani eegan dhufee dhiyeenya kana dhufee kana gara godina sanaatitti. Eegan ani dhufee namni koomii kana naa dhiyeessee jiru kaa'amee bitee gara biraa irratti dhiyeessuu danda'an naannoo bulchiinsatitti. Eegan ani gara waajjira kanaatti dhufee kan taalleerraa namni rakkoo akkasii dhufee waajjira kiyyatti himatee jiru.
Rakkoon kun ammoo waan ardhaatii miti waan waggaa hedduutiin dura waggaa shanii jaha torba waggaa hedduu digdama digdami shaniin dura hawaash guutamuun wamduri nuun cufti beeknu namee achi jiru dhiisi namee biyya alaa jirullee ni beeka lagee hawaas guutamee biyyi irraan faca'ee laaf fudhatu. Namni ogeessi waajjira keessa jiru beekuu danda'a. Bifa kanaan odeeffannoo isaan aan kennine waajjira keessaati.
Biiroon hawaasummaa kanallee sila beekuu qaba. Uummati karrayyuu jireenyi isaa maal fakkaata rakkoo maatuu qaba.
Hello.
Hello inni dhagaan dhagaa hello. Akkanaan afaan turucetu dubbiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa fantaallee obbo Hussein Bultuuma immoo gaafannaan rakkoon dhugumaan jirtillee waan hidda baafatellee jedha.
Rakkoon jirtu gaa rakkoo har'a dhalatee fi halkan tokkoon hiikamtullee miti. Warshaalee piroodaaksisiidhaan oomisha warshaa sukkaaraatii fi burtukaanaa kun qorannummaatu irratti hin godhaminii fi xiyyeeffannaa irratti hin godhamin malee waan yeroo gabaabaa keessatti hiikamuu danda'u. Kan bishaan basaqaa tuni egaa immoo mootummallee ganamaa galgala qorannaa jee ittuma deemaa ittuma deemaa paarlaama irratti illee yeroo ga'een hin jiru ufeenni lafa nyaate namallee nyaate horiillee nyaate. Rakkoo silaa himannuutu rakkoo furamtuu miti.
Aha jechuun fakkeenyaaf horii nyaatee nama nyaatee hojjete rakkoo akkamiiti rakkoo hagamamtuuti fakkeenyaaf lafa gana nurra fudhate waan akkana nu tolche waan akkana nu tolche jedhe waan afaan gabaaboon.
Hektaaraan safarree harkaan qaban malee bishaan basaqaa ganda ja'a ol nyaate. Lafa silaa ganna bishaan itti faca'anii horiin irraa qara dheedee raabtu itti bona bona boonqiila fi gartee shambareeta shitaa hamaa silaa bona horii baafatu san horiin ammatti waan nyaatu sababa dhabaaf lakkoofsa horii uummanni horiidhaan bulaate horiin qabulleen xiqqaate horii nyaate kan jennu kana.
ayyee.
Nama nyaate kan jennu immoo gaa nama fuudhatii fi onnoo jennee osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf ganda galjaadhaa guututti bishaan kun nyaatanii yeroo bishaan kana keessaa bineensa ol yaa'u nama akka malee dhagunoo sodaa keessa galchee uummata ganda tokko guutuu buqqaamne qubachiifne.
Bineensa akkamiiti yoom wanni kun?
Naa charaachii ganda san keessa ol yaa'u sodaa namaatiif kan akkas godhu kun immoo beekamtii ni qaba. Tokko tokko ni beenya waan itti gartee humna hin qabne waan sadarkaa aanaatii fi naannoleen hojjetama. Sana bishaan bal'aadha. Bishaan akkaan guddaati. Waan qoratamillee beekamaadha. Rakkoon biraan immoo muka prosoopis jedhanii muka tokko jira kanuma akka jiruun bakki inni margee citaanne hin magarre.
muka muka lafa fudhate lafa guute.
Guutumatti lafa dheedumsaa fudhatee lafa qonnaatu kunoo sodaachisaa jira ganama gargar qottoon keessa seenaan galtu. Kun immoo baay'ee beekamtii ministeera qonnaatiin gammoojjii affaar tana dandamachuuf jecha naannoo affaar kuma caatan jaama seenaa isaa dhugaa qoratamu. Rakkoo naannoo warshaadhaa jiru walillee gatteenye akka aanaatti karoora baafne qaama rakkoo tana uumillee abbaa itti goone sababa rakkoon tun uumamtellee adda baafne yoom keessatti akka hiikkachuu qabdullee sirriitti gatteenye. qorannee hojiitti hiikamu qorannaan kun hojiitti hiikamu waan biraa ta'ee ofii at least akka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'anitti abbaatti goone kennineef jirra warra warshaa sukkaara.
Yoom kun?
Juuma darba kanaan keessa waan kana raawwanne.
Abbootii warshaallee yaamtanii.
Hunda yaamne. Rakkoon jiru isaan amma korporeeshinitti ol oofanii waan dhimma keenya lachuu supparvaayizar godhu warra godinaati.
Amma wanni isan lafa dhabuu jirtanii tokko mukaan lafa dhabuu jirtanii bisaaniin lafa dhabuu jirtanii bineensaan lafa dhabuu jirtanii.
Waan akkasiiti.
Hawaas ganni gannaan guutee mirga bitaallee faca'eetiin biyyaallee lafarra fudhachuu jiraa jedhanii ammiti isaati bokkaati hawaasaa gam isan rakkisuu jira barkana.
Hawaashi bakka duraan itti faca'uun ala hin faca'ane.
Kam durii faca'uyyuu?
Dhiibba duraan taasisuun ala waan taasisan agarree bakkuma gartee sababa dhiphina lafaatii fi gartee amma namni qonna barachaadha jira. Haafa qonnootiif jecha gartee maatii ofii bulfachuu fi ijoollee barsiifachuu nama lafaa kaa'aadha jirti. Hawaashi bakka duraan inni ganna ganna ciisu kana namni keessa qubata dololloo isaa keessa qubate bakka sanitti itti faca'ee raatu qubsuma awaash keessa namni qubata deemee sababa dhiphina lafaatiif. Saniin booda egaa hoggaa itti bahu silaa waan waan karatti argate billeessuun oolu. Kanarraa kan hafe hanga jara kaanii waan hammaata dhamte awaash.
Mi'aam fula qubata dhabee fula bisaan kee ciisan keessa qubata.
Zunzirriidha.
Kamee gandi inni fudhatan natti fula bisaan kee ciisan fakkeenyaaf namni lafa dhabeetiin fula bisaan hawaashitti facaan keessi ciisaa fulaati jettees fa'a.
Ganda godoodha. Ganda goolaa keessattuu bakka qaxanaa jedhamti. Galcharraa immoo karaa ajoo tarreedhaa kana. Ganda sadeen kan sirriitti fudhate wannoon qonna isaan itti gadi hiikan. Ganda algeedhaa bakka duraan qotatan irraa isaan itti gadi hiikani. Isaanillee irraa guddubii daayikiin hojjetameefir.
Namni yoo lafa dhabittum godaana yoo bisaan dhufan ammoo keessaa godaana.
Sirriidha sirriidha. To'atamus ni dandeessi. Mala uumamaa fi mala qabdu kun rakkoo dhiibbaa warshaan geessisu hiikuu keessatti baay'ee riqichaadha. Iddoo tanaan immoo komiinummaa isaanii bal'ataa miidhaan uummataatis guddaa.
Gama warshaatiin dhiba kana kana jira gama waashiitiin dhiba kana kana jira maal malachuu jirtan torbaan jida bira keessa illeetti warra dubbiin tullaaltu illee timnee jettanii paarlaamaan illee dubbannee jettanii amma maanti itti aana maal itti aana maan.
Wanni itti aanu gaa amma gaa mootummaanis mootummaa nama dhaggeeffatu gaa amma jiru yoo abbaan hordofate waanuma hojiitti hiikamtuna kaatoo abbaan faana bu'ee waanuma gartee jaalatanii jibbaniis jiraachuudhaaf warshaan nu wajjin hojjechuu uummata aanaa wajjin mootummaa naannichaa wajjin hojjechuu jaalatanii jibbaniis nuuf beekamtii kennu hawaasa naannootiif beekamtii kennuu fi kunuunsu garasitti dhufaadha jira waan ta'eef tanuma gaama falli jira.
Warshaan kunin warshaan sukkaara mataaraa kunin fakkeenyaaf namni tokko tokko ijoollee naannoo hin qaxarullee waan jedhu jira akka bulcha akka bakka bu'aa yookaan ammoo waajjirba itti gaafatamaa aanaa kanaatti namni faayidaa irraa argachuu jira nama qaxaruu jira.
Ulaan isaa cufaadha beeksifni asitti hin bahu waldaalee bu'uurallee hin deeggaru walitti hidhamiinsa gabayallee hin qabu kana rakkoodha jennee kan waliin teenyee adda baafnee irratti hojjedhu jenneeni hojjetaa dhaabbirratti ogeessa naannoo jiru fayyadamee hojii dhabdummaa naannoo jiru. dura hojii dhabdummaa naannoo jiru xiqqeessii gaafa jennuun inni nama hin baratanii fi nama wardiyyaa qofa hawaasa naannoo irraa fedha malee warshaa keessa kan hojjetu ogeessa ijoollee digirii fi diplooman eebbifamtee kaampaas irraa baate tokkollee ofitti hiisuun fedhu. Fakkeenyaaf bara dabree haala jiru tasgabbeessuuf jecha mootummaan naannichaa nama soddoma waadaa galee nama soddoma nama fudhadha jee san keessaa nama kudha sadii qofa fudhate Ee barana ijoollee jaatamii sadii adda baafnetti kunoo ijoollee warshaa fedhii warshaadhaa hojjechuudhaa qabduu fi dandeettii qabdu ijoollee siivil injinariing hin baratte haayidrooliikii hin baratte ijoollee gartee pilaanti saayinsiidhaan baratte ijoollee paabilik adiministireeshiniidhaan baratte ta manaajimentiin baratte adda baafnetti ijoollee ikoonomiksiidhaan baratte adda baafnee raawwannu ijoollee tana qaxaruu ni dandeessaa bakka duwwaa qabdu nuuf qaxarii hariiroo teenya ni cimsaa miira abbummaadhaa hawaasa keessatti ol ni kaasaa jenneet itti laanne tokkichallee qaxaruu hin danda'u jeeraatu hogganaan warshaa nuu deebise kanuma kunoo qaxaruu hin danda'u korporeeshinii malee sadarkaa warshaatti nama tokko qaxaruu hin danda'u nuun jee jennee godinaaf gabaafne godinni dhimma kana akka ijotti qabateeraatu korporeeshinii wajjin diil gochaadha jira. Kana ija kanaatiin hoolaalle gartee dantaa isaatiin ala dantaa hawaasaa ni ilaala yaada jiru hin qabu akka nama dhuunfatti. fakkeenyuuf salphaa yoo fudhanne ganda isatti aanutu seeftineetiin deeggarama ganda isatti aanuuf mootummaan beelaan jee qamadii hira yeroo yeroodhaan bara baraani hoo tana booda fooyyaa malee gaa hin beenyu gaa ibiddaan daandii okkoteen bishaan fitte ani isaan korporeeshinii korporeeshinii jedhan ogaa waa gaafatte ol darbuutu akka jira nuti sadarkaa aanatti korporeeshinii wajjin qunnamtii hin qabnu gaa warruma godina laayinii keenya wajji qunnamtii qabna isaanin akka malee wal hubanneet itti deemaa jira.
Warshaan Nuuraa Heeraawoo.
Nuuraa Heeraan kun baranaa qarshii hamma taate silaa hiyyeessa hiyyeessa dhugaa qarshii ergatanii callise jedhanii dansaa wal marii goonee maal wal jiin hojjanna jenneetumaas maal hawaasa fayyaduu dandeessanii akka nama dhaabbata misooma bara hedduudhaaf as taa'e fi lafa hawaasarraa fayyadamutti maal uummata kanaa gootanii maal wajjin hojjechuu dandeenya aanaa maal isin gargaaraa aanaa yeroo nageenyaa qofa itti haajamurra yeroo taan irra yeroo bal'oollee faayidaa uummataatiif waliin haa hojjennu maal faamee taaka lama jennee haa baafannu innaan lakki amma isin wajjin hin dhaqqabnu godina keessa wajjin isin dhaqqabnu miliyoon afurii isin ilaanne miliyoon afran kana pirojektii fidaadha gadi isin dhiifna yaani birriidhaa miti ilaalchuma inni ummata qabu kunuunsi irraa qaba yaadni jiru ni jira warri godina abbummaan fudhateeti nu lamaan wajjin hojjechaadha jira. haalli jiru gaa sila bereeda haalli jiru xiqqasho miira ummatummaatti hin qabne warri wanti Nuuraa Heeraa keessa jiru warri naannoo oomisha oomishaa oomishtummaan oomisha isaanii ol guddisuudhaan ala waan paaraalal ta'e waan sila kallattii laddaa lamaan ilaalamuu danda'a waan akka ummataa waan akka mootummaa naannoodhaa sana tireendii dur jirurraa baratama dur jirurraa inatti fakkaate.
Itti gaafatamaa wajjir bulchiinsa aanaa Afantaallee obbo Huseen Bultumitti tana jechuu jira itti gaafatamtoota warshaa kanaa hardhatti argachuu hin dandeenye obbo Huseen hin galateeffannaa ansoraala keeti nagaa isin bula.